Amorin is my name. If you are watching me for the first time, you are welcome. I say thank you for watching. Please, you see that red subscribe button under the video. I beg, help me hit the subscribe button. For those of you that have been watching me, I say thank you for watching. God bless you. Thank you for supporting me. God bless you. So, what I want to discuss today is about the last video I did. I think that, that was day before yesterday about the reason why i no dey pay tithe the reason why i no dey pay tithe and wetin i dey use my tithe dey do for the part one of this video i play a video where a man of god dey advise christians say he no talk say make una no pay tithe even me i no tell una say make una no pay if e be say e dey work out for you fine you can be paying so he advise how we uh, christians suppose to use our sense take dey do things some of una Some of we Christians, we go to church to show. We want to impress pastor. We want to let them know, say, yes, we get money. So some of una dey go to church wey be say dem go even say, um, for those of you that want to pay one one million, come out. You go see some, they, they no get o, oh, but dem go dey um, want to raise shoulder with um, people wey be say dem get. So everybody go want to dey show themselves. So he was advising people for that video. In case you never watch that video, just I go drop the video for my uh, description box so that you can click on it and watch on it so it was advising people on how to use to be wise You know, talk say make una pay even me i no talk say make una pay tithe and i no say make you not give to your pastor or to the church that's not the idea there the idea is for you to be wise in whatever you are doing you have to be wise as a christian so this month of august na my month of um, marriage anniversary and um, i will be giving out twenty percent of my earning to widow any widow wey be say you know wey you know say you no dey fit chop you no even fit pay im children school fees this month of august i go drop my email for my description um, box so that you go send me the person's account number and the phone number so that when i credit the account i go call the person to confirm whether he don get the money and one of the qualification to get this money be say if e be say you get data take watch me you no qualify for to get this money the widow wey be say i go give this money na widow wey be say e no even dey facebook i no know am because i bin dey do this thing secretly oh oh who say my good? okay let me just say it um something wey be say i don't they do right from for the past one year when i stop to the pay tight. i don't they do am secretly i they give to widows people when i know say they need this money seriously when they need them. Now waiting, they use my money and are they more fulfilling doing that instead of me to at the end of the month i receive salary package my money if you to go drop for church i now they do am again i not stop am and i dey more fulfilled because that is how i get my own conviction na wetin god ask me to do and that is what i've been doing and i've been seeing result so i want to bless somebody wey be say i no know and the qualification be say you be you be you if you be my sus if you don subscribe to this my channel just help me recommend that person wey be say i go give no be you o oh. the person wey i go give no be person wey be say e dey facebook e no even get money take buy data watch me or dey facebook e, e no dey instagram any widow wey you know say e poor wey be say e no get money to take feed e no get money to take add for im children school fees this time around there go be two i want to bless those two widow and you go be you once you um, you don subscribe to this my channel you be my subscriber because i get about as of today i get 96 subscribers inside those 96 subscribers anybody wey he recommend any two with any widow for me Now i go honour no be person wey be say you never subscribe to my channel you no dey even dey watch me you come help me come recommend one widow say make i give no i just want to bless somebody and na something wey be say i dey do before i no want to give to somebody wey be say i know this month this my month of this month of august na month of my anniversary so i want to use am take bless person wey be say i no know at all at all but for september i fit give to person wey be say i know those ones na something wey be say i dey do every month but for this month i no dey give to person wey be say i know i want to give to person wey be say i no know e no relate to me this one no mean say if i drop my email be say una no go let me rest una come begin dey beg me money no come beg me money that is what i am led to do this month so according to the reason why make me no dey pay tithe i go still tell una for part three of this video why i no dey pay tithe i go tell na the reason and how the spirit of god convinced me to do wetin i they do and i they more fulfilled in fact i'm happy seeing say i cannot, i put smile for people face He pass this preaching one i the go carry um um um, eh, um eh, wetin a flyer go they invite people They tell people say make they come church with empty stomach then they come finish the small offering where they get church go collect and some of them they go trek go ask dem no go see food chop no Don't be that kind of preaching i believe in practical christianity and now waiting. i want now they do and now waiting. i continue to they do and because of say i create this my platform and e be say i they help people, where be say i no know the people where be say i know when even people when they relate to me i they do and do. but this month of august i am not giving it out to somebody when he relate to me or somebody where be say i know so na the thing when e dey there be that that is what i'm going to do with this my twenty percent of my salary this month next month una oh, go give to person when i no know so that is my own um, work of god wey be say i dey do shebi dem say the ten percent na work of god dem dey take am do mm -hmm. na the work of god wey i dey take my own dey do i no dey open church i dey preach the, i go this my platform i go dey use am dey share the word of god my own na the love of god na i go dey share because bible say god is love and being that god is love i want to be sharing the love of god with my fellow human being wey be say i dey take my korokoro eye dey see shebi na ten percent our tithe dey say make dem bring am into the store so that we go use am do the work of god me na the work of god wey be say i go take my own dey do so that when you don't bless this widows finish when you tell them, preach them, say jesus christ exists, then go believe if you tell them say come church self, then go get the mind to come church Not be every day Then go send us a with we dey go evangelism go they invite people. They go invite people. finish preach the word of god for them. some not even get offering This moment money they carry corn. i go say bible say it is not good for somebody to to come to the house of god empty handed as if building a house of god This giving way they see so now. the church wey we dey talk about na human being no be building na human being na be the church so na my own work of god when god send me make i do now i dey do so so thank you for watching if you e be say you never subscribe before abeg help me hit the subscribe button god bless you thanks for watching